come add tope join say na tope na im go do their proko give eh, Toby. say mary and dey judge am oh my country people, how una dey oh this is morin gist tv my people agree to una according to una time how una dey yes so oh, i don land i don show my people, my pipo oh, the thing when e carry me come now the latest from the tafia street when e just dey land now be say no be small fuji house of commotion o that is palace house of commotion wetin dey cause quarrel between oloritobi and mariam no be small thing. dem con add tope join say na tope na im go do their proko give eh, tobi say mariam dey judge am say interview when she go in eh, when she go grant for for for eh, cbn eh, not be cbn my people, tvc yes o oh, tvc your view una know say that interview land am for big begarity between her and oni of ife because oni of ife dem don say someone to be say tobi go must answer to that kind of insult and let down interview When he go grant give your view people, wey they ask and say how im take know oni of ife na im say now one guy e no even hey they say oni of ife para para no be small get paranoid eh say to be safe no kuku why be say no use wisdom He no use wisdom because dem talk and say wisdom is knowing what to do and uh, knowing how to do it when they ask am say ah how in an only of if a taxi," you know if he say ah we met in an occasion o yeah we no fit just forge one occasion to say e meet because now now since then, dem dey use they do some kind things He open my e talk say eh, one guy call and say will you like to be the only of if a wife he come say what's like what's that before you know kurukuru they tobi come go meet oni of ife na day of relationship dey start now oni of ife say indirectly tobi that means you are telling the whole world the whole global amebo group of company all the internet in-law say you be hook up babe say you be hook up babe say dem hook you up with me is that how they used to hook you up how many people so now um, mariam according to gist they say Tope na go tell um, Tope na go tell Tobi say mariam they they gossip and say eh, say Toby na runs girl so new of Ife they ask and say so na runs na runs e dey do how many women how many men Nine. dem don hook am up with since e be say e go tell your view pipo say na call dem call am say make e come marry oni ife weda im go marry oni ife meaning im be hook up babe say so so na so e dey na so dem say and the judge am say e na up babe say na up na im dey do for a living before oni ife come manage help im ministry now una know say since e be say tobi enta di palace mary was not really happy. Mary and dey verse say on top of say im go go work from monday till friday and that period wey be say here and oni of ife they do all this dis dia lovey lovey they eh, tobi come they do say in sabi well well im go kiss oni of ife im do that time oni of ife una know say women men when una dey see so then they behave like babies Now who they give them attention they define. find so tobi come carry her agarasha way take enter di palace now come dey outshine shine all dis dem mary because na mary bin dey reign before come dey outshine shine and all those kind of things even wen mary go work come back wen e go say ah dis time wey be say im dey make im just dey wit of ife tobi go come come dey do im own so all those things dey vex dey vex maria before you know maria come dey judge tobi dey waka for palace. Tope come go do aproko. Tell um, Toby. Toby come change am for Mariam. Come say, una, de, because according to wetin dem dey tell us, dem say Toby na fighter. Toby dey fight. He no dey he no dey look who she face. He no dey fear. He no dey look who she face. And Ooni of Ife himself, Ooni of Ife himself no dey help matters because When that thing happened, he really scold Toby. He come scold Toby no be small thing. Now, because of the way he take scold Toby, now Toby Tobi come dey vex. Mariam come dey laugh am. Mariam be say a killer of joy, Now Toby Tobi come dey say, Maria wey be say a killer of joy, wey be say now im kill uh, um, Naomi joy. Eh? Because I say he no get joy, He no wan make other people get joy wetin be her own inside okay im grant interview give your view people. as im grant interview give the your view people. even though sef say dem ask am im come say okay na like this, na like this. na im take me and oni take no say wetin be the thing wey he do im na bad na but na lie before whether no be no be no be true up. na im take no oni of ife tobi come dey defend himself o oh, e say she dey defend herself she say after all na people dey introduce people to people or person dey introduce person to person so most people wey be say dem don marry some like this maybe your aunty go see man go say e like this eh. or maybe your aunty go get brother go say he like this person or oh, go touch this person make you marry am all those kind of things say e dey happen her own no go be different why everybody want to crucify am why dem dey castigate am e no dey hear word again tobi do this so oh, tobi do that. now another gossip when we say tokpe go gossip give Toby say say Toby. dey go for your view e come tie national theatre gele e come wear lace when e be say e dey fly like um, like leke leke say the dressing e just too loud wetin na so dem dey dress na eh no be small thing for dat palace o na so dem dey judge themselves dey waka say which kind dressing be dat Even though Seth say Toby want to grant interview, can she just dress modest? My people, oh, I want to ask abeg the dressing wey be say Toby dressed. I go bring out the dressing make una see am this one. This dressing wey be say Toby dress go your view as a queen. As a queen, e good abi e no good. Make you leave your comment for comment section because why I dey say so be say this dressing wey Toby dress you know say queen dressing suppose to different na queen dressing suppose to different. nine people pipo dey say best make dem emulate queen naomi na di way way queen naomi take comport herself during her dis when dem even call queen naomi make e come grant interview for your view queen naomi no appear for your view na phone na skype na dem take call through whatsapp dey call dey show am na so na so e take do her own interview. e no dress gegerege gegerege like say tomorrow no dey because na im maria dey laugh to be say e dey try all im best to to dey imitate queen naomi want to just dey do like queen naomi because oni of ife love queen naomi so she want to replace queen naomi by fire by force say nothing like that say all of them wey dem be queen dem know dem be women dem know where kabezi at. dey May they forget all those things all of them they do so all of them are the same ten and ten pence say none of them don't burn for Ooni of Ife say so may dem get out of there say all of them are the same na the same bicycle now e carry that are the same sheep now e carry all of them. my people know this small thing so that Toby dressing They say the dressing too loud ah ah na e Tobi say what as a queen why won't she dress loud Now what may dress like on come on now. on na hey then mary laugh say eh for your mind now you be queen for your mind eh if dem dey call fish or rang go come out call himself say im be fish hey my pipo no be small tin o oh. no be small tin. so di hmm, koko of di matter now be say i want to bring una part two of dis video becos i no wan make e too long wetin happen wetin hey my pipo hope una hear di part two of dis video. una go make una just All right, my people. wetin i want make una do na make una drop una comment section una comment for comment section di dressing wey be say Toby wear for that interview e gel abi e no gel and when e tok say na somebody na im e call am say oni of ife eh wen dem ask am say how im e take meet oni of ife wen e say na somebody na im hook am up that question wen Toby reply